mubandanye kumviriza ijwi ry'amerika miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sitiyo ya gatanu muri kumwe na jodiyani n'ahazoye ndongoye ibiganiro by'uno mwanya twebwe tubona ko ubutegetsi naho twavuga ngo bwaragabuwe ntibwagabuwe nimba bwagabuwe bwagabuwe uko utari ko nabi intego hari ukugira ngo inzego zijyemwo bose kugira bose bakingirwe hatabaye na kabiri muraraba ibyashikiye umushingantahe kadege
uyu ni umushingantahe zeno manirakiza aramutswe umugambwe w'imbogora barundi parena mu gihugu cy'u Burundi ababivuga nabananiwe gushira mu ngiro amasezerano y'Arusha kuko barigeze gutwara kino gihugu mugabe amasezerano bisinyiye ntibashoboye kuyashira mu ngiro rero leta ihari ubu inzego zihari ubu nizo ziko zirashira mu ngiro ayo masezerano
uyu nawe ni Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru adeje kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Willy Nyamitwe co kimwe na Zeno Manirakiza bompi bavuga uko babona amasezerano y'Arusha yashizwe mu ngiro inyuma y'imyaka 17 irumanywe ashize ku mukono iyo nkuru co kimwe n'ivuga kuri imwe mu ndongozi z'umuhari w'imbonerakure mu gisagara ca Ruyigi yarayatemaguye abapolisi batanu n'abanyagihugu batatu turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu nongere ngire mwiriwe hari umusore ari mu ndongozi z'umuhari w'imbonerakure mu gisagara ca ruyigi yaraye mu ibohero rya komisariya y'igipolisi yo ntara inyuma yaho mu ijoro ry'uno wa mungu yatemaguye abapolisi batanu n'abanyagihugu batatu mu gihe mu gipolisi riniga mu ntwaro basigura ko ari isanganya umumenyeshamakuru wacu fidela d'antoine nsabimana niwe tubazi ino nkuru nk'uko tubibwirwa n'abari mu gasanda munsi y'umusozi impungwe uhanamiye igisagara ca ruyigi inyenda muvano ya nyogo yabaye umuriro wadutse kuri uwo musozi mu ijoro ryo kuri uno w'imana aho twashika mu gasanda twagerageje kubaza abari bahari ivyaraye bibaye ariko bose batubwiye ko atashobora kugira ico ashikiriza kuri mikoro yacu kuko batinya ingaruka zikurikira aho ni mu gihe reveriyano ndayizeye batazira akamoteri yagirizwa gutema bamwe mu bapolisi b'igihugu atinywa nk'iyirashwe bivanywe n'ibikorwa vyiwe vyo gukizura mu gihe bugorovye abo banyagihugu bavuga ko igihe cyose hadutse umuriro wa nyakanga uyu musore ndayizeye reveriyano batazira akamoteri afata iya mbere mu kurarikira kuzimya ku nguvu mu ijoro ry'uno w'imana aho umucanwa waduka ku musozi impungwe reveriyano ndayizeye batazira akamoteri yategeka abaja kuzimya yitwaje umupanga mu ntoki nk'uko tubibwirwa n'abamubona uretse uyo mupanga wari mu minwe abamubona bavuga ko kamoteri yaboneka ko yasomye agahiye kuko mu bihe bindi yahora yitwaza inkoni mu kurarika ageze muri karitsiye agasanda ari naho asanzwe aba yarabonye ahantu hicaye umupolisi w'igihugu aho yamutegetse kuduga kuzimya abari ngaho mu gasanda bavuga ko uwo mupolisi w'igihugu yabwiye kamoteri ko ari ku murimo utamwemerera kuva mu gisagara ca ruyigi itatahuwe na kamoteri niko guca mutema umupanga wo ku izosi nk'uko tubandanya tubibwirwa n'abari ngaho mu gasanda abandi bapolisi ndetse n'abasivile babibona barihutiye guhurura ariko bose kamoteri yaragerageje kubivuna inyuma y'uko bamusumvye inguvu bakamushira amaboko y'igipolisi reveriyano ndayizeye batazira akamoteri yavuye ajanwa gufungirwa mu ibohero ry'igipolisi muri komisariya y'intara ya ruyigi ariko nawe nyene amagara yari yifashe nabi amagara yiwe akaba yasinzikajwe n'abapolisi aho bariko baragerageza kumwaka uwo mupanga yariko arakoresha mu kwihagararako reveriyano ndayizeye batazira akamoteri azwi cane n'abanyagisagara ca ruyigi nk'umusore w'imbonerakure aza imbere mu bikorwa vyo gucungera umutekano muri ico gisagara co mu buseruko bw'uburundi mu gihe bugorovye muri iyo mishamirano ya kamoteri n'abapolisi ndetse na bamwe mu basivile bari baje gufasha abo bapolisi abari aho bavuga ko abapolisi batanu bakomerekejwe abasivile batatu nabo barakomereka diedone citegetse musitanteri wa komine ya ruyigi aremeza ko habaye imishamirano hagati ya reveriyano ndayizeye batazira akamoteri n'abapolisi diedone citegetse musitanteri wa komine ruyigi nta vyinshi ashima kubivugako kuko yatubwiye ko ari isanganya rito byabaye kandi ababijejwe bariko barabikurikirana icyo twashoboye kubona kuri uyu wa mbere ni abapolisi bane bariko amapansuma bigaragara ko bakomerekejwe nayo ndayizeye veriyano batazira akamoteri yari yavanye mu iboro ry'igipolisi arungikwa kuvurirwa mu bitaro bikuru byo mu ruyigi ikiboneka ni uko mu bajeje intwaro mu gisagara ca ruyigi boba bariko barashaka ko ico kibazo gitoba kirekire mu gihe amakuru dukura mu gipolisi amenyesha ko gashava ari kenshi aho abapolisi basaba ko reveriyano ndayizeye yohanwa hakurikijwe amategeko mugasanda muri komine ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya nari naricaye ku masonga nkitangura kuri uno wa mbere imyaka y'icumi irarumanya umunsi ku yundi hasinywe amasezerano ya arusha bamwe mu banyepolitike bemeza ko ayo masezerano atashizwe mu ngiro uko bitegerejwe mu gihe hari n'abasaba ko yosubira guhinyanyugwa hagakurwamo utunenge tumwe tumwe leta y'u burundi yo ivuga ko ataworota ayo masezerano akomangwa mu gihe igihugu gifise bwizwa nshingiro rikigenga nk'uko muvyumva muri no nkuru ya mugenzi wacu eloje wirikaneza Bujumbura aho yasinywa mu mwaka w'ibihumbi bibiri yashyizwe ku mukono n'imigwi itatu nyamukuru abaserukiye abahutu bavuga ko bacinyijwe abatutsi bari bafite ubutegetsi n'ivyabona vyari bigizwe n'abahuza n'amakungu umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza ko ayo masezerano ariko arakurikizwa kandi ko afitiye akamaro kanini abarundi wirinyamitwe abantu bariko barajyana baciye bumvikana yuko bagiye gushira hamwe bagiye kumvikana tugeze mu 2005 abarundi rero bose baciye baja kwitorera ibwirizwa shingiro ikaba ririmwo n'ayo masezerano yiyarusha aho rero byagejeje uburundi ni uko abarundi bumva neza yuko bategerezwa kubana mu butandukane bwabo byari byarategekanijwe n'ayo masezerano yarusha byagiye birashyirwa mu ngiro niba iriko birashyirwa mu ngiro ubu nk'ibijanye n'ubutungane bunywanisha biriko birashyirwa mu ngiro ibindi navyo bijanye na politiki bijanye no kugabangana ibibanza mu nzego zitandukanye bakurikije amoko yashizweho n'abakoroni ariko zenomani rakiza atwara umugambwe w'imbogora abarundi parena asanga ishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano ridashimishije icyo twabonye ni uko agisinywa benshi baratamvye baratarika ko ubutegetsi bwiye gusangirwa n'amatora agiye kuzobandanya bakurikije yuko n'ibiyavamwo abantu bose biyumvamwo izo nzego ubu rero twebwe tubona ko ubutegetsi naho twavuga ngo bwaragabuwe ntibwagabuwe nimba bwagabuwe bwagabuwe kutariko nabi intego kwari ukugira ngo inzego zijemwo bose kugira bose bakingirwe hatabaye na kabiri muraraba ivyashikiye umushinga ntahe kadege nzego zariko zikurikije amasezerano yarusha ariko ntiyashoboye gukingirwa n'izo nzego muraraba ivyashikiye aba FNL bose bari mugabo ntibashoboye gukingirwa n'ibindi n'ibindi n'ivy'ubutunzi ubutungane bwo ntibwakije utwo turorero nyamitwe asanga ari nko gukavya ababivuga nabananiwe gushira mu ngiro amasezerano yarusha kuko barigeze gutwara kino gihugu muri ayo masezerano bisinyiye ntibashoboye kuyashira mu ngiro rero leta ihari ubu inzego zihari ubu nizo ziko zirashira mu ngiro ayo masezerano abo rero bari banaragwanije ayo masezerano ubu nibo bariko baragaruka bakagira bati ayo masezerano y'iyarusha ntariko arashirwa mu ngiro kuko bashaka guhenda abo babafasha mu kubaha inkuru zitarizo n'ayubundi amasezerano yarusha yarashizwe mu ngiro abananishirwa mu ngiro gukurikizwa na leta ihari kuko nivyo abarundi baba bipfuje gushikako mu byo boshikako vyose n'umanira kizabona ko agahaze kakihari ni ukuvuga nk'icegera c'umukuru w'igihugu uburyo bamugena bwohinduka kandi akaronka ububasha kuko ubu ntabwafise no mu gukugwa agakugwa nk'uko umukuru w'igihugu akugwa aho niho honyene bashobora no gufashanya kuko baba basangiye umurimo nayo ubu ni umukozi bashiraho uwo bashaka bakamu bamukura aho bashaki nico gituma atanicamara ararya amafaranga gusa twari twumvikanye yuko ivya komisiyo verite reconciliation uko vyategerezwa gufatwa mu minwe na onu ariko vyaragiye bija mu minwe y'umugambwe uri ku butegetsi ni ukuvuga ko amasezerano yarusha intego yayo yagiye iravamwo buhoro buhoro buhoro buhoro no kuvyerekeye inama nshingamateka na nkenguzamateka rurya rutonde rwugaye kuhoba urutonde mugabo umunyagihugu akagira uburenganzira bwo gutora uwashaka niho honyene agira ati agarutse mu matora agira ati mbesha ko ibi vyagenze ukuwari iheye ni kuko utabikoze ariko ubu ndagira uwo yagiriza kuko ndawe yatoye Pierre barusasiye ko nawe umwe mu baroye mu biganiro vy'Iyarusha asigura ko hari intambwe nini yatewe icari cadujanye yarusha bavuga yuko ari indiyane za politike mugabo zifise akantu k'ubwoko kanini cyane mugabo benshi bibagira kajya ka b hari akadome b karimo kaba yuko ari ingwano y'abanyepolitike bagwanira ubutegetsi cari kubugumako rero jewe iwanje arusha yaramaze gukora akazi kajya kadome kitwa a ingorane ntizikiri cyane z'ubwoko ubu ingorane ni abanyepolitike b'ubwoko bwose barondera gushika ku butegetsi cyane kubugumako icyo cyonyine babwiza kubona yuko ari intambwe uburundi bwateye nafashe aho tugeze ntitwosura kuzirora ubona benshi bashaka kugira utuyira tugufi tugufi two gusubira mu by'ubwoko Igisagara ca Arusha casinyiwemwo amasezerano yagarukanye amahoro inyuma y'imyaka irenga cumi hari intambara mu Burundi n'ubu nico kiberamwo ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo batorere umuti amatati yadutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho perezida Nkurunziza yafata ingingo yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe nawe bakamwagiriza ko yahonyanze amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro izo njyane mu myaka ibiri zimaze onu ivuga ko zatumye abantu bashika amajana atanu bicwa ababa ibihumbi amajana ane nabo barahunga igihugu eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
ijwi rya amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira radiyo ijwi rya amerika ni iyawe radiyo yacu
ijwi amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi buheruka kwandikira sentare ntayinyuzwa y'u Burundi uyisaba gusambura umugambwe MST uri mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura bimwe mu vyo ubwo bushikiranganji bwagiriza uwo mugambwe ni ukugumuka no kubiba ugwanko mu bantu mugenzi wacu Ariane Itangishaka mu kiganiro yagiranye n'umunyamabanga mukuru wa MST Maître François Nyamoya yatanguye amubwira uko bakiriye iryo kete risaba ko MST yosamburwa ubutarariye reka tubakurikire
twebwe bijya kete ntitwibaza ko ryavuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati twibaza ko ari kete ryandikiwe ahandi hantu mugabo ryitirirwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati ni nacyo gituma n'abamenyeshamakuru baraturondeye batubaza icyo twoba tubyibaza ko bose twabishyuye tubabwira yuko ku bwacu iryo kete atari iry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati ko aricyo gituma tutagira icyo turivuze ko hanyuma mbere baratubwira baratubaza bati ni kuko imwe mwibaza yuko atari iryo turavuga tuti ikete ritagira itariki ryandikiwe ko ni ukuvuga ko iryo kete atari ryo hanyuma mbere hari n'abamenyeshamakuru batubwiye ko bagiye kubaza mu bushikiranganzi turababwira tuti nimwaronka ikete riri ko itariki muragaruka mutubaza nicyo gituma rero gushyika n'uno munsi kuri twebwe iryo kete ntiri ntiri ntiri ntiribaho si iry'umushikiranganji ribwirizwa kuba ryandikiwe ahandi
none iryo kete ryoba ari ryo ko kuva rigisohoka leta itarabishyuza yuko atari ryo dufatiye ku vyagirizo vyashikirijwe biva mu mu bushikiranganji amategeko agenga imigambwe niyaba koko bavuga yuko mwayarenze ko baravugamwo yuko nk'uko mumenyesha makuru wacu bivuze yuko mutigeze mutanga amaraporo yerekeye uko mukoresha uburyo n'ibindi ico nticoba iri cagirizo gikwiye kugira basambure umugambwe wanyu vyoba ari vyo ko mutigeze mutanga amaraporo
ndabisubiremwo ndabyishura ibyo muri ko murambaza mugabo nsubire nshimangire yuko iryo kete ku bwacu si iry'umushikiranganji yandikiwe ahandi hantu mugabo ryitirirwa umushikiranganji mugabo ntacyo reka nishure mvuga icyo niyumvira mu byanditse muri urwo rwandiko kuri ibyo amakosa batwagiriza yose ni amakosa ya kera urumva iryo kete iryo kete nta nubwo ryerekana riti umugambwe msd abanywanyi bayo yavuga ngo ngo babandanije bigenza nabi babiba urwango n'ibindi ntiberekane bati byabereye aha byakozwe uku bigenjeje uku kandi akavuga iryo kete rikavuga ngo ngo rifatiye ku raporo yakozwe iyo raporo nayo ntibanayerekane hanyuma ikindi nacyo ni uko bakaca bashimangira bati mbere n'ikimenyamenya cy'ayo makosa bakaca bajya mu bintu mu makosa yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kane niyo yitwa amakosa ayo nayo umuganga w'emezide n'abanywanyi barabihaniwe aho bashatse kuvuga ngo ibyabaye itariki umunani ntwarane ibihumbi bibiri na cumi na kane kuri perimananse habaye imishamirano yatewe n'abapolisi imbere hanyuma rero mu nyuma ba mwese murabizi yuko umugambwe waciye uhagarikwa amezi atari make urumva ko umugambwe wahanywe bita ko abanywanyi b'umugambwe nabo nyine barahanwa bamwe barakatirwa umunyororo mbere n'ubu bagifunzwe ibyo rero tugaca twibaza no mu mategeko ibyo ntibibaho ntibibaho ko umuntu yahanywe basubira kumuhana ubugira kabiri kuri cya cyaha nyine yahaniwe ko atari icyaha asubiye ko atari ikindi cyaha akoze cya kindi nyine yahanirwa bagasubira bakikimuhanira urumva bari kubaduhanira ibyabaye muri ntwara n'ibihumbi bibiri na cumi na kane hanyuma ikindi nacyo ku byerekeye ibyo by'amaraporo ngo tutatanze aho rero noneho n'iki ni ikintu gica cyerekana ko iryo kete atari iry'umushikiranganji kuko si ibyo umuganga w'emeside wamutanga amaraporo iminsi yose ntiwigeze usiba na rimwe ni ukuvuga no mu bushikiranganji mu bubiko bwabo bagiye kuraba bagusanga ayo maraporo yose ahari kandi n'ikindi umushikiranganji w'intwaro yo hagati w'icyo gihe eduard dende w'imana we nyine imbere y'abamenyeshamakuru yarashimiye ahejeje umugambwe uvuye mu gihano yarashimiye umugambwe msd yuko ariwo mugambe wamutanga amaraporo ategekanywa n'amategeko kandi ashaka kwerekana yuko ari akarorero keza n'iyindi migambwe yofatiraga muri make rero nibyo n'icyo ni ikintu cyerekana yuko siketi nta mushikiranganji ari kwandika ngo ngo ayo meze ntitange amaraporo kandi ubushikiranganji bwo nyine bwaradushimiye kubera ari twebwe dutanga akarorero mu gutanga amaraporo twaragerageje kuronka abo mu bushikiranganji ntibyakunda ariko n'ubu turaca ariko turagerageza kubaronka ku murongo kugira ngo bemeze canke bahakane ibyerekeye iri kete ariko nk'uno munsi ni itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa munani haciye imyaka cumi n'indwi amasezerano y'iyarusha abaye ku burundi murantunga icyemezo cya oni ku burundi cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kirabuza ko haja mu biganiro abo bita ko ari intambanye y'inzira y'amahoro cyane cyane abafashe ibigwanisho leta y'u burundi iragiriza umukuru wanyu w'umugambi wanyu yagisisi nduhije kuba ari mu bari mu bateguye imigumuko abari mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi leta zunze ubumwe za amerika kandi ndabibukije nayo nyine yarabyemeje aho yamufatira ibihano mu kwezi kwa cumi na kabiri k'uwo mwaka nyine icyo kibazo muzokirengera gute ku bijyanye n'ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu gihugu cy'uburundi cyane kumvikanisha abarundi twebwe nta ngorane na ntoya nta na gatoya nta n'icyo nta ngorane biduteye kuko ibyo batwagiriza ngo byo kugurisha imigumuko guhimiriza ingwano icya mbere cyose si byo nibyo bama bifatisha bakavuga ngo abantu bose urabona ko n'ubu bagira uruvange abantu bose ba- bavuga yuko bashatse guhirika ubutegetsi Si- si twebwe twenyine hari n'abamarayika bavuga yuko bari muri ibyo byo guhirika ubutegetsi Mm, ariko ku bijyanye n'uko kuntu ah, n'amakungu nayo nyine tuvuze nk'uko natanze akarorero leta zunze ubumwe za amerika ziravuga yuko ah, umukuru w'umugambi wanyu eh, yagize uruhara mu bijyanye n'ibitero cyangwa ku- ku- ku- guhungabanya umutekano mu gihugu ibyo byagirizo vyovyo eh, nk'uko nayo ndabi- ndabibajije eh, muzobirengera gute mu bijanye no kuja mu biganiro bihuza abarundi ko bavuga neza mu ngingo ya mirongo ibiri na kabiri mirongo ine n'umunani y'uko abagize uruhara mu bijanye no gufata ibigwanisho batazoja muri ivyo biganiro umugambi wanyu uzoja mu biganiro uh, alexis nduhije atarimwo canke bizogenda gute uzo uzo uzo uzoja mu biganiro kandi na Alexis Nzwije azoza bikenewe kuko nivyo bya leta zungu- zunze ubumwe bwa Amerika kuri twebwe nicyo gituma bitigeze bidutera n'amakenga menshi kuko eh, mu nyuma tura- twarabonye igituma babigize kandi bazoteba baba- i- ijya ngingo bazoyikura twe nib- ntibiduteye umutima uhagaze iyo ngingo Kuko- yaonye ijya ngingo bavuze ngo ngo ngo Alexis Ndivije kuko urumva bari bahejeje kwagiriza abantu bo muri leta yuko bakora amarorerwa hajya rero muri kijya gihe leta zunze ubumwe za amerika zariko ziragerageza nk'uko n'ibindi bihugu byari biriko birabigerageza kuraba yuko abantu bokwicarana kugira baganire icyo gihe rero bashaka kwerekana yuko ataho bahengamiye ko batatiye leta bari bakeneye no kubona umuntu batavuga rumwe na leta bo- bomera nk'uko batatiye baramwagiriza ibintu mugabo nabo nyene ngira babyagirije bata- bata- batabyemera ku mutima kwari kugira gusa bahumurize leta kugira bayereke yuko atari iyo batatira gusa batatira n'abandi nicyo gituma ntibiduteye ingorane no mu biganiro noneho ubu inzira y'ibiganiro uko bose babivuga bavuga bati abantu bose babwirizwa kwicarana bakaza ibyo byo kuvuga ngo abantu barashatse guhirika ubutegetsi cyangwa ibi n'ibi n'ibi mbega leta yo yo ko bayihamagara kandi iriko bariko barayigira ko n'amankete ku mabi atagira izina nayo nyene izoza mu biganiro ariko amabi ikora n- n- n- n- n'agahomerambunu Eh.
murakoze cyane kino ni ikiganiro nk'uko mubizi giha ijambo abanywanyi biradijwi rya amerika reka dutangure ku murongo tubihe akanya duhere kuri habimana habimana uratwumva ego cyane ndabumva rwose mwiriwe neza icyumviro nagire ntange nagomba kubaza uwo mutumire ego bavuze yuko umugambwe ns nibyo warafuswe ariko rero eh, leta yawufuswe iwagiza yuko ngo waba warateje imigumuko ngaha mu gisagara cya bujumbura ndetse ngo n'abanywanyi bawo eh, yuko ngo baba barakoresheje ibigwanyisho ariko rero muri iki gihe rero hakaba hari ikintu rero benshi nko mu banywanyi ba ms bariko baribaza kuri bijyanye n'ibiganiro mu gihe leta ivuga yuko ngo abo baba barateje imigumuko cyangwa abafashe ibigwanisho ngo batazoja muri ibyo biganiro kandi dusanzwe tubona yuko abanywanyi b'umugambwe MSD bafungiwe mu busho butandukanye bwa hano mu gisagara n'abatafashwe benshi bakibandanya gutotezwa mbega uwo mu- uwo mu- uwo uwo yanyene uwo mu- uwo mukuru uwo uwo- uwo uwo yegereye umugambwe MSD yobwira iki abanywanyi biwe cihumure bozokwitega mw'iyi minsi mu gihe muri kino gihe abari mw'ibohero ata cizere bafise co kuzova mw'ubwo busho mu gihe bakibandanya kwagirizwa amabi atandukanye y'uko ngo boba mu- bagandaguye abantu muri iki gisagara ca bujumbura mbega babona by'ukuri bazoteba baganira na leta kugira ngo amahoro aboneke n'iki gihugu kugira nabo babandanya gufatwa baronke icyizere icyizere yotanga ku barundi cyobikiwe ko mu gihe tubona we hagati na leta atacyuka kiza gihaba mbega nta kuntu bogerageza bakaraba uburyo bwose bogerageza bagataka n'amatungo kugira ngo abafashemwo kugira bayaje bahuze kugira abari mu busho barabe yuko botezurirwa ngo basohoke mu gihe abo bari hejuru mu gihe bobandanya kudadika abari mu busho bobo ntibazotegurirwa ngo baje ku mirimo yabo kuko mu bafashwe harimo abanyeshure abarimo abagire baheze kandi mu gihe kandi namwe musanzwe muzi yuko haba- hari n'abandi bari inyuma y'igihugu basanzwe barahunze mbega icyizere bozogira cyo ku- kugira bazogaruke mu gihugu cyabo cyabibarutse cuba igiye Yego.
murakoze icyiyumviro nari ifise cari ico murakoze murakoze cyane eh, habimana reka tubandanye twakire na emmanuel uratwumva ego ndabumva Mm.
ego nabyo ni icyumviro nashaka gushyikiriza gatoya ego ariko aravugira enesede ni umwavoka kandi twari tumwemera cyane ariko muri kamere k'abarundi twari tuzi ko abavoka ari abantu badahengama badahengamira ngaha cyangwa hariya bavuga ukuri kuba bakubona ko kuba kuri kose ariko urabye amaze kwinjira muri enesede yarataye icyizere cyane rwose kubera yuko msd yaramye ari umugambwe wegamye cyane umugambwe uri agresive cyane rwose mbere byari binateye isoni ari nacyo gituma mbere umuntu yavuga ati iyo ngingo iyo ngingo naho utarafatwa uwo mushikirangaje wa justice y'uburundi yasabye ko ubutungane buraba bukajya mu ngiro gufata ko yari yaratebye cyane mbere twaravuga ati uburundi busigaye bwitwara nta nta muntu akiharafatira ingingo urabye ibyo msd yakunda kugira hanyuma rero mugari ikitangaje nahava ngaruka nkibaza ati none ko leta atako yari itagize yararekuye abari bafunze igihe ba bantu bagumuka cyane ba basore bagumuka cyane bagafata abapolisi bakabagira imbohe bakabagirira nabi byaravutse cyane bajya bari bafunzwe ariko mu mpera z'umwaka umenga nka bose barafunguwe barasubira mu miryango yabo ariko urabona ko byari byakurikiye byari birebire nari nibaza ko ahubwo uwo francois nyamo yasanze ari n'umunyamategeko niwe yarakwiye nyine kudarabwira abo banywanyi biwe ukuntu bategereza kwitwara habaye amakosa akababwira amakosa bagakosora kubera nta kugendera ku makosa kandi nta gupfukapfuka msd yaritwaye nabi cyane rwose n'ibindi byinshi umuntu atakwirwa aravuga francois nyamo yarabizi nibaza ko utari no kuhava afata inzira yo guhunga arazi icyo yahunze ko cyari cyo mu isonga nta muntu w'umugabo w'umunyamategeko yize amategeko w'umuavoka yategereza gufata inzira ngo ahunge yari guhagarara urubanza rugacibwa ari ibihano akabyinjira nk'umugabo murabona urakoze cyane ata aromoka yego urakoze emmanuel reka duhe akaryo n'abandi banywanyi ariko mbere yaho reka duhe umutumire ijambo umushinga ntahe nyamoya ku bibazo bya emmanuel na habimana tuvuga ku ijambo ego emmanuel ngira yari yabajije cyane cyane yewe yibagiwe ngo umugambwe barawufuse mugabo ntibarawufuta ni ukumubwira ko basabye ko bawufuta mugabo uracariwe ikindi yashimikiye ko cyane ni ku bintu byerekeye icyizere twotanga yuko ibiganiro bishobora kuzoba habimana
urumva icyizere twe twebwe icyizere twoha abanyagihugu ni uko koko intwaro ya nkuru nziza abantu bose turetse abarundi n'abandi bose bariteze kuyihagurukira kugira bayishyire ku nzira byanse bikunda icyo ni icyizere ndabahaye mugabo jewe sinshobora kubaha icyizere cyo kubabwira ngo ibiganiro bizokunda bizonyaruka kuko ibyo biganiro biva kuri leta leta ni ibyanka abandi bose bari ngaho bavuga bati twebwe turiteze yuko ibiganiro tubizamo n'ubu nyine nibaduhamagare tugende tugenda turiruka muri ibyo biganiro leta niyo itabishaka
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero nshuti bakunzi bagenzi mukundira dejo rya amerika ibiganiro twabateguriye kuri ino saha bikaba bibaye birabangiriye ngaha turashimiye abamenyeshamakuru batandukanye batorokanije amakuru mwashoboye gukurikirana fatuma karara arimasi yatunganije ibiganiro tutibagiye ingenieur bari kumwe mu bihinga by'ibyuma diane nahazwe twari kumwe kuri mikoro ku bw'izina rya bagenzi bacu bari mu ruganda rwo kubategurira no kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ndabatumiriye guhava mugaruka ku maradiyo yanyu igihe cy'isaha imwe zine n'iminota mirongo itatu kugira ngo dushobore kuyababwira zo bariko aravugwa muri afurika na cane cane mu karere turimwo hamwe n'izindi nkuru ziriko ziravugwa irya nino mwakozi rero mwatwumviriza mururanirwe mu banyu no mu vyanyu urutonde rw'ibiganiro vy'ijwi ry'amerika rurabandanya